Iyi ni radiyo ijwi ry'Amerika. ijwi ry'Amerika ribandanya kubashikiriza ibiganiro vyaryo mu kirundi no mu kinyarwanda i Washington DC. Turabaramukije nshuti mwese muduteze amatwi muri iki gitondo co ku munsi wa mbere itariki imwe y'ukwezi kw'indwi umwaka w'ibihumbi bibiri na cumi n'icenda. Kuri mikro muri kumwe nanje Fidel Niyongabo. Perezida w'u Burundi Petero Nkurunziza yarashikirije ijambo abanyagihugu ejo kuw'Imana imbere y'ihimbazwa no munsi wa mbere ku nshuro ya mirongo ibiri n'indwi y'intahe y'ukwikukira y'igihugu.
leta y'u Burundi yarabonye ko iheka uwisimbiza nico gituma idahengeshanya kugira utwigoro two gutunganya imigambi isahiriza bene igihugu Uyo ni umukuru w'igihugu c'u Burundi Petero Nkurunziza mu ijambo yashikirije abanyagihugu ejo ku munsi w'Imana. Uburundi bwarakuye meza mu gikombe c'ibihugu vya Afrika kiriko kibera mu gihugu ca Misiri muri iki gihe. Imbere yuko dushika kuri ayo makuru, reka tubanze dutege amatwi mugenzi wacu Aloyisi Bigirimana adushikiriza amakuru yo hirya no hino dufitiye muri aka kanya. Aloyisi, urakoze fideli ndamutse n'abaduteze amatwi muri aka gatondo tuyahere muri afurika umurwi w'abaganga muri sudani bashikirije ko abantu batanu bishwe abandi batari bake barakomereka bikomeye ku munsi w'imyiyerekano yabaye ejo ku munsi w'imana ibandanya mu rukurikirane rwo kwiyama- kwiyamiriza ubutegetsi bwa gisirikare mu gihugu ca sudani ibihumbi n'ibihumbi vy'abiyerekana barihereje amabarabara muri ico gihugu ejo ku munsi w'imana biyamiriza intwaro ya gisirikare aho basaba ishingwa rya leta y'abasivile inyuma y'amezi ashika atatu iyi gisirikare gikuye ku butegetsi perezida Omar al-Bashir iyo myiyerekano y'ejo yabereye ahanini ku murwa mukuru Ka- Khartoum aho aheruka kuba igikenye c'abasirikare casambuye ibirindiro vy'abakora iyo myiyerekano ku itariki zitatu z'ukwezi kwa gatandatu aho abari muri iyo myiyerekano bavuga ko ijana na mirongo ibiri n'umunani muri bo bishwe mu gihe abategetsi bo bemeza igitigiri ca mirongo itandatu n'umwe harimwo n'abajejwe umutekano babo batatu generale muhamed hamdan dagalo icegera c'umukuru w'akanama k'abasirikare karongoye igihugu yavuze ko abajenerale ba- bifuza ko haba amasezerano atawakumira ubumwe bwa buraya hamwe n'ibihugu bitari bike byo mu burengero bw'isi basaba ko abasirikare birinda gusesa ayandi maraso muri afurika kandi igihugu ca togo ku munsi w'imana ejo caratunganije amatora ya mbere y'indongozi z'ibisagara ni nyuma y'imyaka mirongo itatu n'ibiri ico gihugu co mu burengero bwa afurika gitwarwa n'umuryango umwe amatora imigambwe nka yose itavuga rumwe n'ubutegetsi yitabiriye perezida fore nyasimbe ari ku butegetsi hafi imyaka cumi na bi- n'itanu kuva asubiriye se amuvyara nyasimbe eyadema yatwaje umukazo imyaka mirongo itatu n'umunani guharura amajwi ryatanguye ejo nyene ku munsi w'imana nta genekerezo riratangazwa ry'aho ibizoyavamwo bizoshirwa habona itangazo rusangi ryasohowe na leta z'ubumwe za amerika umuryango umwe bwa buraya ubufaransa hamwe n'ubudage ryavuze ko ayo matora ari intambuko igana ku gukomeza demokarasi muri ico gihugu inkuru ijwi rya amerika rikesha itorokanizo ry'amakuru y'abafaransa afp Perezida Donald Trump wa leta z'ubumwe za Amerika yabaye umukuru w'igihugu wa mbere wa Amerika ari ku butegetsi yinjiye ku butaka bwa Korea ya ruguru ni mu mubonano yagiranye na Kim Jong Un wabereye ejo ku munsi w'Imana kuri wibe ku karere kabujijwemwo ibikorwa vya gisirikare haka- hagati ya Korea zibiri inyuma ya kuramukanya na Kim ku rubibe rwa- rw'izo koreya perezida trump yaciye arengana umurongo ugabura koreya zompi ko ari zibiri kim na trump babona gusubira inyuma ku butaka bwa koreya y'epfo perezida trump yaboneyeho akaryo ko gutumira kim jong un kugendera amerika mu yundi mubonano uzokurikira perezida trump yatangaje ko we na kim bumvikanye gushiraho imigwi isubira kuvugurura ibiganiro ubaye imibonano ugira gatatu hagati ya Kim Jong Un na Perezida Trump inyuma y'imibonano yabereye i Singapore mu kwezi kwa gatandatu k'umwaka uheze hamwe na Vietnam mu kwezi kwa kabiri Aishirahamwe mpuzamakungu ryita ku mpuzi n'abimukira uyeme rivuga ko abimukira barenga ibihumbi mirongo itatu na bibiri bafuye abandi baraburwa irengero hagati y'imyaka y'ibihumbi bibiri na cumi na kane n'ibihumbi bibiri na cumi n'umunani benshi muri bo ngo bafiriye mu ibahari mediterane bava mu buraruko bwa afurika bagana ku mugabane wa buraya umuvugizi wa OIM Joel Milmane ashikiriza ko impunzi z'ubwoko bw'abaruhinja arizo aribo bagize igi, bagize igitigiri kinini c'impunzi ibihumbi bibiri na mirongo ibiri zafiriye mu karere ka Aziya naho naho hari intambara muri Yemene OIM ivuga ko abantu babandanya kugerageza kujabuka uh, ibahari ritukura hamwe n'ikigobe ca Adene bava mu ihembe rya afurika ni mu gihe mu myaka itanu abimukira igihumbi n'amajana icenda bafiriye ku rubibe amerika ihana na mexique bagerageza kwinjira muri leta z'ubumwe za amerika igihugu cya pakistani nacyo gishobora kugumizwa ku rutonde rwirabura rw'ibihugu bifasha mu buryo bw'amafaranga iterabwoba no gukoresha amafaranga mu buryo buteye kubiri n'amategeko ku isi ibyo byashyikirijwe n'umukuru w'ishyirahamwe mpuzamakungu rigenzura ikoreshwa ry'amafaranga mu gufasha iterabwoba ryitwa groupe d'action financiere mu rurimi rw'igifaransa marshal billing billings arongoye ico kigo yashikirije ko Pakistan igihugu ca Pakistan murambarira kitariko kirafata ingingo zo guhagarika ihererekanywa ry'amafaranga mu iterabwoba muri ico gihugu ca Pakistan.
urakoze Aloyse ku makuru uhejeje kudushikiriza ubandanya kumviriza radiyo ijwi rya amerika risamiraniye washington dc mu kirundi no mu kinyarwanda ni umwanya w'amakuru yo mu karere k'ibiyaga binini tuyahere ku yerekeye uburundi aho mu gihe uburundi buhimbaza uno munsi ku wa mbere intahe yo kwikukira kw'igihugu ku nshuro ya mirongo ibiri n'indwi umukuru w'igihugu c'uburundi petero nkurunziza yarashikirije ejo ku munsi w'imana ijambo abanyagihugu rijanye n'uyo munsi ni inkuru y'ijwi rya amerika rifatanije n'abanywanyi bayo mushikirizwa n'umumenyeshamakuru wacu desire hatungimana ari kigali buca abarundi bibuka imyaka mirongo itanu n'indwi irangiye bikuye intwaro y'abakavamahanga umukuru w'igihugu yashikirije ijambo rijanye n'uwo munsi umukuru w'igihugu petero nkurunziza yahagaritse itangwa ry'intererano z'amatora y'umwaka w'ibihumbi bibiri na mirongo ibiri ariko ko ababishaka bazobandanya guterera kubera ubwo buryo busa n'ubwakwiye twashimye ko abarundi n'abakozi ba leta bohagarika ico gikorwa hagasigara hatereye ukaba nkako amatora azobandanya kandi ijana n'ijyanka mu rindi nayo ushaka iteka araritekerera turashimiye cyane abenegihugu bamaze gutegera ko kuzera inze bidatera iteka dushaka kwitegurira amatora meza guhera ubu no muri kazoza atagira agahonzi kandi agende neza gusumba ayo tumaze gutunganya yose muri kahise ntituzosubira kwemera imfashanyo zitwambura agateka n'ubwigenge bwacu kanatsinda nk'uko ba sokuru bayamaze ubusumano buhaza umutwe kandi ngo amazi masabano n'amara imbyiro hari tumwe mu turusho umukuru w'igihugu yakomoreye abakozi ba leta abakozi ba leta bakaba bagiye gusubira kuronswa twa turusho two ku mwaka ku mwaka leta y'u Burundi yarabonye ko iheka ubisimbiza nicyo gituma idahengeshanya kugira utwigoro two gutunganya imigambi isahiriza abenegihugu muri ico kigabane c'utwigoro kuva ubu umubi wahora ugenewe imiryango y'abakozi ba leta bitavye imana ugiye kugwizwa na gatanu uve ku bihumbi ijana mirongo ibiri na bine uje ku bihumbi amajana umunani si ivyo gusa tugiye no gutanguza nyezina ibanki y'ugwaruka kandi turategekanya no gusubizaho twa turusho abakozi bahora baronka uko umwaka utashe mu gihe byagaragaye ko bakoze neza ijuru nijyagenda neza tuzofata n'izindi ngingo shasha ziramira abakukuruke abageze mu zabukuru n'abagendana ubumuga hari amabarabara inyubakwa vyahinduriwe amazina vyahora vyitwa kuva ku ntwaro ya cami n'izindi za repubulika zagiye zirakurikiranwa kuva mu kwezi kwa mukakaro gushika mu kwezi kwa gitugutu tuzokwinjira icese ivyaranguwe mu ntara zose mu ntumbero yo gutsimbataza inta yo kwikukira tubicishije mu gutura igihugu cacu amaboko umutima n'ubuzima kimwe muri ivyo ni ngoro y'umukuru w'igihugu tuzoyinjira twongeye tuyitazire izina ry'ubuhizi rifise insiguro n'ikimazi ku barundi bose abashengeye abariho n'abazovuka tuzoyitirira uwo dukesha uburundi umwami wa mbere ntarerushatsi mu kirundi tuzokwandika kandi tuvuge kwa ntarerushatsi mu gifaransa tuzovuga pare ntarerushatsi mu congereza naho tuzovuga ntarerushatsi house muri iyo ntumbero nziza yo gusubiza iteka n'itekano uburundi bwacu gutera iteka abateye iteka uburundi amazina y'inyubakwa ibibanza n'ivyibutso byinshi azohindurwa abe amazina ahuza abarundi kandi yibutsa abarundi amateka y'igihugu cabo maze twamirire kure amazina n'inyifato bikomoka ku buhemu twongere tuvavanure n'imico mibi n'amazimwe vyazanywe n'ubukoroni utu n'uturorero tumwe muri twinshi ingoro y'amakoraniro y'inama nshingamateka tugiye kubaka igitega izokwitirirwa umuganwa rudoviko wa gasore ingoro y'amakoraniro y'inama nkenguzamateka tugiye kubaka mu ntara gitega izokwitirirwa mushikirangoma wa mbere petero ngenda ndumwe mu kiringo kitarenga umwaka umwe hazokubakwa icibutso c'intwari bihome mu mutumba wa nkomwe muri komine kiganda intara ya muramvya ho yabereye incungu mu kwitangira igihugu n'umwami mwezi gisabo ikambi y'abasirikare y'amajana abiri na cumi na rimwe y'abakomando igitega kuva ubu yitirirwa umwami ntarurugamba ikibuga c'indege ca bujumbura kuva ubu citirirwa incungu ya demokarasi merekero ndadaye ibarabara ry'uwa mirongo ibiri munyonyo kuva ubu ryitirirwa umwami mwezi gisabo ibarabara ry'uwa gatatu nyakanga kuva ubu ryitirirwa intwari liyetena general adolphe nshimirimana ikibuga c'inkino citiriwe umugani wa rudoviko rwa gasore kizokwitirirwa stade intwari ikibuga c'intwari ibarabara ry'uwa mbere munyonyo kuva ubu ryitirirwa incungu ya demokarasi merikiyoro ndadaye tugiye gushyiraho umugwi w'abahinga uzotunganya neza icyo gikorwa mu bwigenge n'ubwitonzi mu kiringo cy'amezi atatu yame mu mitima y'abarundi biciye mu kubitira inyubako n'ibyibutso biranga ubwiza n'ubuhizi bw'uburundi petero nkurunziza yagarutse ku barundi bahunze igihugu mu bihe by'amagumu burundi bwaciyemwo asaba abadakurikiranwa n'ubutungane gutaha kwifatikanya n'abandi barundi kubaka igihugu n'ayabaronderwa n'ubutungane ku bwitaba mu kurangiza twagomba dushimire cyane intwari zagandaguwe atakindi zizira atari guharanira no kurwanira ineza n'iteka by'igihugu dukebure kandi abo bose boba bagikoreshwa n'abanyamahanga ngo bave ibuzimu baje ibuntu bareke kwisamburira ko impene twame twibuka ko atawahemukiye igihugu waronka amahoro benshi muramaze kubyibonera dusavye impunzi zitarahunguka ngo zitahe reka mbere n'abanyepolitiki bari hanze bakubitiza agatima mpembero bibuke igihugu cabo abarundi babarindiranye igishika ariko abaronderwa n'ubutungane nabo ariko abaronderwa n'ubutungane nabo nyene burabarindiriye urubanza ntirubora izindi nzira zose bibaza canke bizera ko bomeneramwo ni ukuzimira ni uguta umwanya kuko ari inzira zidashika ibirori vyo guhimbaza imyaka mirongo itanu n'indwi iheze uburundi buronse intaha yo kuyikukira bitegekanijwe guhimbazwa kuri uyu wa mbere ku migwa mikuru yose y'intara ku mugwa mukuru w'ubutunzi bujumbura bikazoba birongowe n'umukuru w'igihugu petero nkurunziza
nshuti bakunzi bacu turifuza kubamenyesha ko radiyo ijwi ry'amerika yongereye ibiganiro byayo byumvikana mu kirundi no mu kinyarwanda ku mirongo migufi bita shortwave ubu mushobora kudukurikira buri munsi kuva ku wa mbere kugeza ku wa gatanu guhera saa kumi n'ebyiri kugeza saa moya n'igice za mu gitondo kuri kirohetsi ibihumbi birindwi magana atatu na mirongo itanu kirohetsi ibihumbi icyenda magana inani na cumi na gatanu no kuri kirohetsi ibihumbi cumi na kimwe magana cyenda na gatanu kuva ku wa mbere kugeza ku wa gatanu guhera saa kumi n'ebyiri kugeza saa kumi n'ebyiri n'igice zo ku mugoroba kuri kirohetsi ibihumbi cumi na bitatu magana atandatu mirongo itatu kirohetsi ibihumbi cumi na bitanu magana ane na mirongo itandatu no kuri kirohetsi ibihumbi cumi na birindwi magana atanu na mirongo itatu radiyo ijwi ry'amerika radiyo yanyu
mu rwanda inyuma y'umwaka urenga leta ipfunze amashengero n'amadini adakwije ibisabwa ubu uturere tugize igisagara ca kigali twasubiye kugaruka muri aya mashengero ngo harabwe niba ayakora yose gushika ubu yujuje ibisabwa n'itegeko rishasha riherutse gusohoka ibindi kuri iyi nkuru twumvirize mugenzi wacu asumta kaboyi itegeko rishya rigenga amatorero mu rwanda riherutse gusohoka rivuga ko umuntu wemerewe gufungura itorero agomba kuba afite ubuzima gatozi butangwa n'urwego rw'igihugu rushinzwe imiyoborere rgb iri tegeko kandi risaba umuyobozi w'itorero kuba atarahamwe n'ibyaha birimo jenoside ingengabitekerezo ya jenoside icyaha cy'ivangura cyangwa ibyo gukurura amacakubiri kugeza ubu turere tugize umujyi wa kigali twongeye gusubira muri aya matorero ngo harebwe niba insengero zikorera mu mujyi wa kigali zujuje ibisabwa n'itegeko rishya riherutse gusohoka bwana roni muhikirwa ni umuyobozi w'ishami rishinzwe imiyoborere myiza mu karere ka kicukiro yabwiye radiyo ijwi rya amerika ko wongeye gusubira gufunga insengero zikora kandi zitujuje ibyangombwa ntabwo wemerewe gusengera mu nzu y'ubucuruzi ntabwo wemerewe gusengera mu nzu yo kubamo igomba kuba ari inzu yabugenewe niba sare yubakiwe gukora ibikorwa bitandukanye icyo gihe ibindi bisabwa byuzuye nta kibazo umuntu yayisengeramo ni uko aho hantu hagomba kuba hari isuku ese imbuga irapavumye ese hateye pasiparumu tukanareba ese hari umurinda nkuba tukareba ngo ese hari uburyo bwo gufata amazi y'imvura nyuma yo gukora ibyo byose rero twagiye dufungura insengero zibyuje abandi tubasaba kubyuzuza barabikora igikorwa kirakomeza mu karere ka kicukiro honyine habarurwa amadini n'amatorero asaga magana atatu agera ku ijana na mirongo itanu yari yemewe gukora kuko yujuje ibisabwa ubuyobozi bw'akarere ka kicukiro busobanura ko bwavumbuye amatorero ajya mu nzu imwe ugasanga inzu imwe ikorerwamo n'amatorero arenze atatu cyangwa ane akorera ku izina rimwe ry'umuntu ufite ibyangombwa tumaze rero gufungira bamwe batarabuje ibyangombwa baragiye akagenda akareba inshuti akareba umupasiteri mugenzi we ndazo ncumbikire nuko nabyita noneho ugasanga inyubako imwe mwemerewe gusengeramo urusengero runuru irakoreramo insengero zirenga ebyiri baratubwira bati bamwe bafashe ku wa mbere bamwe bafata ku wa kabiri niba ryarafungiwe aho ryakoreraga rikimuka rikajya ahandi rugomba kujya mu yindi nyubako yujuje ibyangombwa ntabwo rujya gusengera mu rundi rusengero tugiye gusubira inyuma turebe ngo ese abo twemereye ntabwo bakiriye abandi binyuranyije n'amategeko kugeza ubu biracyagoye amatorero atari afite ubuzima gatozi kububona kuko benshi mu bari basanzwe bigisha ijambo ry'imana baravuga ko kububona kubona ibisabwa birimo amashuri ya kaminuza muri teolojiya cyangwa mu rindi shami bisaba umuyobozi w'itorero kuko bikigoranye itegeko rishya ryatanze imyaka itanu ngo abanyamatorero batujuje ibisabwa baba bamaze kubyuzuza ibintu benshi bakunze kuvuga ko kuminuza bidafite aho bihuriye no kumenya kwigisha ijambo ry'imana ni byiza cyane umuntu kwiga ariko ntabwo byaba ari iby'ibanze cyane muri uyu muhamagaro cyane ko kenshi n'iyo mbwiriza ndifaringa gashya cyane ku mashuri mfite ahubwo nisanga kenshi nifashishije ijambo ry'imana ndetse n'abakozi b'imana bamwe bahagaze mu murimo w'imana babwiriza hari abo usanga uburenganzira baba babutakaje tuvuge urugero hari abantu imana ihamagara batarize twigiye no muri bibiliya ariko yesu ntiyize wambwira iniverisite yesu yizemo twemera hano ku isi twese hari abakomeye n'aboroje ku isi yose baramwemera kugeza ubu abaturage bafite amatorero yongeye gufungwa baragaragaza ukwiheba baterwa no kubona batazongera gusenga ukumva iyo udasiye gusimira imana ntaho waba uri nk'ubu twarapfapfanye ubungubu mbese tumeze nk'abantu b'imburamukoro ariko natwe dusenga tugakomeza tukabona ubugingo ku mana nibwo tuba duharanira mu rwanda mbere ya jenoside yakorewe abatutsi hari amadini n'amatorero atarenga mirongo itanu nyuma ya jenoside muri kigali honyine haborerwaga insengero zisaga ibihumbi bibiri leta ikavuga ko izakomeza guhangana n'abakomeza gufungura insengero mu buryo bw'akajagari kugeza ubwo hazasigara insengero zifite ubuzima gatozi kandi zujuje ibisabwa iri genzura ryatangiriye mu mujyi wa kigali rishobora no kuzagera no mu zindi ntara amatora adafite ubuzima gatozi n'asengera ahadakwiriye akongera gufungwa asumta kaboyi ijwi rya amerika i kigali iwanyu mu ntara iwanyu mu ntara ni ikiganiro kibashikiriza amakuru avugwa ahanini mu ntara no mu makambi y'impunzi z'abarundi ari muri tanzania mu rwanda muri uganda no muri repubulika iharanira demokarasi ya kongo iwanyu mu ntara na karyo ijwi rya amerika riha umunyagihugu aho aherereye ku gatumba mu ikambi kugira yagire abandi uko abayeho mu buzima bwiwe bwa minsi yose iwanyu mu ntara ni cyanyu
yisanzuye ku ijwi rya amerika ni kuva ku wa mbere gushika ku wa gatanu kuva isaha indwi gushika isaha indwi n'igice z'umutaga iwanyu mu ntara iwanyu mu ntara iwanyu mu ntara
radiyo ijwi rya amerika i washington dc ku makuru makuru makuru yerekeye inkino yabaye mu mpera z'indwi turangije mu karere k'ibiyaga binini dutega amatwi mugenzi wacu jean claude munyandinda atubwira amakuru yabaye mu mpera z'indwi mu rwanda mu mupira w'amaguru amakipe abiri agomba guhurira ku mukino wa nyuma mu guhatanira igikombe cy'amahoro yamaze kumenyekana ayo ni as kigali na kiyovu siporo ejo ndi kuwa gatandatu kuri stade ya kigali i nyamirambo ikipe ya as kigali yasezereye rayon siporo umukino warangiye as kigali itsinze ibitego bibiri kuri kimwe kubera ko mu mukino ubanza rayon siporo nayo yari yatsinze bibiri kuri kimwe byabaye ngombwa ko bakiranurwa na za penaliti hanyuma as kigali ishobora kwinjiza enye kuri ebyiri za rayon siporo ejo ku cyumweru kiyovu siporo yakuyemo polisi fc umukino wahuje aya makipe warangiye polisi fc itsinze kiyovu siporo ibitego bine kuri bibiri umukino ubanza kiyovu siporo yari yatsinze yatsinze polisi efuse ibitego bibiri ku busa ibitego bibiri kiyovu siporo yatsindiye hanze nibyo byayihaye uburenganzira bwo gukomeza ku mukino wa nyuma umukino wa finale w'iri rushanwa ryo guhatanira igikombe cy'amahoro uzahuza as kigali na kiyovu siporo kuri uyu wa kane tariki ya kane nyakanga ikipe izegukana iki gikombe izahita ibona uburenganzira bwo guhagararira u rwanda mu irushanwa ryo guhatanira igikombe cy'impuzamashyirahamwe y'umupira w'amaguru muri afurika ku bya la confederation ikipe ya mukura victory siporo niyo yari yegukanye iki gikombe cy'amahoro umwaka ushize tukiri umupira w'amaguru ku wa gatanu w'icyumweru gishize ikipe ya aprfc yafashe icyemezo cyo gusezerera abakinnyi cumi na batandatu urutonde rwabo ruhita rushyirwa ahagaragara kuri uru rutonde hagaragaraho n'uwari usanzwe ari kapitene w'ikipe y'abasirikare b'u rwanda jean batiste mugiraneza uzwi nka migi abandi bakinnyi bamaze gushyikirizwa amabaruwa abasezerera ni abanyezamu babiri aribo ive kimenyi na steven ntaribi mu bakina inyuma abirukanywe ni michel rusheshangoga albert ngabo denis rukundo erive rugwiro na ramazani niragira abakinnyi bo hagati basezerewe na aprfc ni evode ntwari amurani nshimiyimana mirafa nizeyimana maxime sekamana na jean claude iranzi abakinnyi bataye izamu bakozweho n'umweyo wo muri aprfc ni savio nshuti mustapha nsengiyumva na isa bigirimana tunyarukiye mu mukino w'intoki wa voleboro mu mpera z'icyumweru gishize mu rwanda habereye irushanwa mpuzamahanga ryo kwibuka abakinnyi abasifuzi abatoza abafana n'abayobozi bo muri uwo mukino bishwe muri jenoside yakorewe abatutsi muri mirongo icyenda na kane mu cyiciro cy'amakipe y'abagore ikipe yegukanye igikombe ni kaminuza ya nkumba yo muri uganda yatsinze rwanda revenue authority amaseti atatu ku busa ku mukino wa nyuma wabaye ejo ku cyumweru kuri stade ntoya y'i remera mu bagabo igikombe cyatashye mu ikipe y'ishuri rikuru rya utb nyuma yo gutsinda reg volleyball club amaseti atatu atatu kuri abiri uyu mukino wa nyuma mu cyiciro cy'amakipe y'abagabo nawo wabaye ejo ku cyumweru fidele nyirimana utoza utb volleyball club avuga ko gutwara igikombe bitari byoroshye cyane cyane ko utb na reg ari amakipe asanzwe atsindagurana utb na reg ni, ni deribi nta deribi ishobora koroha kandi reg yari imaze kumenyereza utb kwitsinda byoroshye ngira ngo kuva utb na reg byashingwa ni ubwa kabiri utb itsinze reg rero ntabwo ikipe yakumenyereje gutyo biba byoroshye wabonye ko twabatsindaga amaseti yoroshye ubu bakadutsinda amaseti akomeye biriya ni ukubera ko umukinnyi yarongera akagira ubwoba agatekereza ko atari we uri kubikora bisaba rero ngo ugire mu bakinnyi bakuru no kugira ngo umentoninge konsantarasiyo yabo ku ruhande rwa reg volleyball club umutoza benon mugisha asanga utb yabatsinze kuko yiteguye neza of course iyo utsinze ikipe bafite kuja nabo bafite kuja like mu, mu kirasi bakiga bakiga kuki wabatsinze so nico ba, nico bakoze so ngira ngo baba, maybe babonye nkuko twabatsinze baza muri wiki bari gupreparing according nkuko twabatsinze hari so of course bapuripeyarinze neza nicyo cyatumye batsinda rero twapuripeyarinze neza ariko hari small errors zarakinze gusa nta kindi ikipe yabaye iya mbere haba mu bagore no mu bagabo yahawe sheki ya miliyoni y'amafaranga y'u rwanda naho amakipe yabaye ya kabiri yegukana ibihumbi magana atandatu yari claude munyandinda i kigali tuve mu karere k'ibiyaga binini dukubitire mu karere ka afurika aho mu gihe inkino za nyuma zo mu migwi zihiganwa ry'igikombe cy'imigwi ya afurika zatanguye ejo ku munsi w'imana uburundi bwarakuyemwo meza inyuma y'uko butsinzwe inshuro zitatu atari n'igitsindo na kimwe bwinjije mu rukino rwa nyuma uburundi bwakinye bwatsinzwe n'igihugu ca gine ibitsindo bibiri ku busa twaganiriye na christophe nkurunziza umumenyeshamakuru w'inkino yakurikije akurikiranye urwo rukino aratubwira uko ugene yakiye kuva mu ihiganwa ry'igikombe cya afurika ku Burundi abarundi benshi ntibaryohewe ku bintu byabaye uno munsi bose bavuye bashavuye ariko bagaca bavuga yuko byose babita kuri antrenero rize niyumve ko mbora alias mutombora ariko kuri jewe je mbona ko ari bisanzwe kuko ni ubwa mbere uburundi bushika muri iyo nkino ya phase finale de la cane mbona ko uburundi bwateye imbere eh, ku mupira w'amaguru urabona ko bazi gukina naho batatsinze eh, n'igori na rimwe muri iyo mikino mitatu ubwanyu muri rusange ni ikihe kitagenze neza ikintu kitagenze neza hariho imbere nte- n'abasatirizi dufise nico gituma ubona yuko ntitutsinda ico ni ikintu kimwe nabonye hanyuma no hagati mbona ko badakina neza ingene bateza gukina ariko hariho umunsi bakina na madagascar muri deuxième partie je mbona ko abarundi bakinye neza kandi bari gutsinda ariko uno munsi naho bitashoboka ingorane ya je ni uko batanguye mu minota cumi n'umwe ah, ujya mu defenseur araronka karton rouge je kuri jewe ni ni intambamyi ku mupira w'uno munsi bitatumye ariko wabona ko bafite ishaka ariko wabona ko gine eh, ibarusha gatoyi kuko bo bari compact eh, ukabona ko bashaka gutsinda bari gutsinda n'icya gatatu nuko nyene kidashobotse ariko ikindi nanje novuga ni umugardiye w'iwacu eh, w'uburundi arazi gufata urabona yuko inkino twakinye ari we yakinye gusa mu rusange ije mbona kubona uburundi buri parmi les 24 nations zigenda muri phase finale ni vyiza cyane ejo na hirya y'ejo je nibaza ko uburundi bushobora kumenyera ugasanga turashitse muri witième finale canke tukabandanya ni intambwe eh, nziza eh, naho uno munsi tutatsinze ni ikihe ubona cigwa bokuramwo ngo ariko urabivuga muri make ikihe bofatira ko mu gutera abaja imbere mu mahiganwa yimirije bakazoba bakuyemwo icigwa mu mu ihiganwa nk'iri kuri jewe ifo ko abakinyi bamenyerana Eh, abarundi urabona ko bafise amatara abantu bazi gukina umupira ubu, eh, bashobora guteza imbere iki gihugu mu mupira w'amaguru ariko ntibabonana kenshi ni gake bakina hamwe kugira ngo n'ibindi bihugu eh, kugira ngo bimenyereze neza cyane icyo ni icya mbere icya kabiri je nibaza ko hoba abantreneri babizi cyane eh, naho niyumve ko abizi yaravyigiye mu budagi n'ahandi je mbona ko hoza abantu ba kera bakamufasha kugira ngo arabe ingene eh, abakinyi b'uburundi botera imbere ivyo bibiri biriho je mbona ko bashobora guca uburundi bugenda imbere bugatera imbere mu mupira w'amaguru muri make cyane mu kurangiza gushika ubu mu nkino ziriko ziraba muri iryo higanwa nuwuhe mugwi waba watangaje wantangaje ni madagascar n'uno munsi wabibonye ngira ngo batsinze uno munsi madagascar ariko bavuga ngo ni petite equipe ariko biraboneka yuko madagascar ishobora kugenda imbere naho cameroon eh, na nigeria mbona ko nabo bashobora gutwara iki gikombe Eh, kuri jewe rero je mbona hariho imigwi ibizi cyane eh, nka egypte nka eh, algerie je mbona ko mm, igikombe gishobora gu- kugenda mu barabu naho hariho imigwi y'abanyafurika nka nigeria na cameroon bashobora nabo ku- kwibaza yuko icyo gikombe bashobora kugitwara murakoze yari christophe nkurunziza umumenyeshamakuru w'inkino eh, ariko tuvugana ku vyerekeye igikombe c'ibihugu vyo muri afurika aho uburundi bwakuyemwo akarenge butsinzwe inshuro zitatu atani igitsina na kimwe bwinjije turabashimiye kuri iki kiganiro murakoze murakoze namwe ibiganiro n'amakuru twari tubafitiye kuri iyi saha kuri radiyo ijwi rya amerika niho bigarukiye turabashimiye kuba mwaduteze amatwi mubandanye mudukurikirana mu biganiro vyacu kuri radiyo yanyu radiyo ijwi rya amerika
You've been listening to news and information in Kirundi and Kinyarwanda from the Voice of America in Washington.